nazosa ononga chilengedwe kopikila ongakasi magetsi ndi mbawula za makono zoteteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndine ndiye ndiye ae ae ife chilengedwe ndichisamale ae ndiye ndiye ae ae ife chilengedwe ndichiteteze ae akuluakulu adati mulendo amabwera mkalumuka kuthwa lerotu mudzi muno mwabwera development broadcasting unit yomwe yakonza chionetsero cha zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu poyendetsa projekti ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy m'malo mwa mgwirizano wa mabungwe a oxfam sepa ndi sisonec ndi thandizo lochokera ku european union eu
mukanyalanyaza mukukolezera kusintha kwa nyengo ndi pachiopsezo chodwala matenda okuza kapomidwe ilakosaononga chilengedwe kupikira ongakasi magetsi ndi mbaula za makono zoteteza moyo wanu zosabola ntumba Hey! mulendo amene wakoka anthu ambiri kuno ndipotu wasonkhanitsa tonse pa bwalo la mfumu ngwangwa mfumu yayikuluka budula m'boma la lilongwe kuti tidziwe kuti njira ina yotetezera chilengedwe ndi kuphikira ndi kutenthetsera zinthu ndi zipangizo zamakono pamalo pano pali adindo ochokera ku boma wopanga zipangizo zamakonozi amabungwe ndi nzika za mudzi muno msangulutso ndiye ndikutapa kutaya kuli nyimbo sewero ndi ndakatulo ndipo a bosco lemison am'mudzi muno mwa ngwangwa ndiwo akutsogolera chionetserochi muli ndi ine frank kandu a lemison ipatseni moto basi afumu athu andela lino afumu asoko mgwirisano wathu kapena choti chitike pano ndi kugwirisa ntchito zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera koma zonse ononga chilengedwe kuti tikhale ndi moyo wabwino wathanzi ndi kuphika chakudya chokoma chopsa msanga komanso chaukhondo kwathu kwangwangwa tili onyadira kwambiri chifukwa chakuti mwabwera ndipo luso lanu tipatseni motera kuti tikhale tcheru kutimvetsere zonse zimene zili pano zikomo afumu athu andela lino afumu asoko kutilandira ndi malonje titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu mu nthawi ino tipemphe amodzi a amene atenga uthenga kudzera mu ndakatulo mayankho richard kugwira ndilo njira zophikira ndilo ndilitera nkotanonge chilengedwe kuma kunge chitetete chilengedwe tigwere manje watete chilengedwe tigwite njatete lophikira ndilo ndilitera tononge chilengedwe potete chilengedwe tigwite ntchito mbaulamba ogasi mbaulamba kono chakudya chimachasanga ndipoti nditete bwanthumba tigwite chilondira lophikira ndilo ndilitera zvatanonga chirengedwe munali kuri iratichoneke munali kuri ina oxfam atamba kuti munali kuri taonani kuti chirengedwe chathekelekale mukanabwera kala tichoneki mpererende kuti muli chirengedwe aliwa mbc kutakala komweko koyamba umweko kotiriza chimutini mutikwelabwera lero tikomo titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu mu nthawi imeneyi tifunse amene akuyimira makampani azipangizo zophikira ndi kutenthetsera zinthu zosononga chilengedwe kuti atilankhule titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu tachokera ku 4s company kampani imodzi imene ikuthandizana ndi boma komanso ndi makampani azathu ena kuti tifalitse uthenga umenewu komanso tithandize kugulitsa zipangizo zamakono zophikira zoteteza chilengedwe tabwera ndi katundu wa gasi gasi ndi mpweya umene anawupanga mwadongosolo kuti tidziphikira komanso ali ndi ntchito zina zosiyanasiyana kaya kuotcherera komanso kutenthetsera kumbali yotenthetserayi tili ndi zinthu ngati mahita amene timathawika makhola a nkhuku aja kumatenthetsera komanso ngakhale nyumba imene nthawi yozizirayi ndekuti m'malo mwa zinthu zina zothetsa kwambiri chilengedwe timapezeka zoti tigwiritsa ntchito gasi kufuna osamala chilengedwe komanso kumbali yophikirayi ali ndi ubwino osiyanasiyana ndi wachangu gasi amasiyana ndi njira zina zimene zimaononga chilengedwe ngati nkhuni nkhuni ndi za utsi kwa basi komanso kuchedwa nkhuni zopezeka za nyowa kupanga switch ku gasi mudzaona ndithu ubwino opambana kwa basi chifukwa ndi wachangu kwambiri komanso wa smart mmagwiritsa ntchito mopanda vuto ndi wa safe mukagula muphunzira bwinobwino dongosolo lonse nde kenaka mudzipita m'makomo mwanu muja mutadziwa bwinobwino akatha gasi uja mmabwera udzathiritsanso gasi pa nthawi imene mudzathiritsa ija timakhala tikuphunzitsa mbeni komanso timachipanga cheki mulongwe munoti kupezeka kwa area ya 25 pasungwi paja pa depot ya 49 ndi pamene paja ndi zipangizo zathu zotsika mtengo komanso mukhoza kutiimbira 0 ma 9 awiri 18 38 103 komanso tili ndi ina 0 ma 9 awiri 28 18 654 tikupezekanso ku 23 kwa ena amene mwina amakhala kutali kwambiri pa kona ya don bosco tikupezekanso ku zamkutu pafupi ndi filling station ya mafuta ija ya phonex titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu apu energy malawi imene imapanga mbawula za makala za smartphones za blue mbawula yathuyi ndi yamakala ndithu koma makala ake amakhala ochepa kwambiri kamphikaka ndi kakang'ono kamalo makala akumanja koma makala amene tingayike tikayatsa timatha kuphikira nsima ndiwo kutenthetsa kaya china chilichonse imene tikufuna tiphike nthawi imeneyo kamadzi osamba amatentha ndithu pogwiritsa ntchito mbawula imeneyo mbawula iyi mbalimbali ndithu muli ma heat insulator zipangizo zimene zimayitetezera mbawula iyi kuti ikamayaka isamangoluza heat mwachisawawa koma m'malo mwake iziusunga moto uchi ngati makala atha mkati mwa zilala tithe kugwisa ntchito ndi heat ya m'phika okhawo chifukwa timagwira ntchito ngati uvuni wa njerwa mukayiyasa imatha kutenga 6 to 7 hours ikutenthabe mbawula ili pa mtengo wa 7500 kwacha anayipasa mtengo umenewo ngati mwa sabuside chifukwa kuti mtengo wina ndi wina anzathu aboma anatengako chionena kuti tithe kufikira anthu ambiri komanso kwambiri amene ali mamizi onena kuti mwina kupeza zilengedwe zamakono zizi kumakhala kovuta ndi thumba la makala 50 kg ngati mbawula zathu zija timatha kugwisa ntchito ka kwa mwezi umodzi ndi mbawula iyi imatha kukhala miyezi iwiri ndi hafu ngati mwasamala mwino kwambiri miyezi itatu ithu imagunda chifukwa kuti chimasunga moto kwambiri mbawula yathu iyi ndi walanti ya chaka chimodzi yonoti ikawonongeka pasanathe chaka tiyankhuleni timapereka manambala athu tili ndi free toll line ya ku ofesi yomwe ili 3096 namba imeneyi kaya muli ndi mainisi kaya mulibe mainisi kuyimba airtel tnm zimatheka mayankhulana mwaulere ndioti muyankhulana nawo akuthandizani azakupasani mbawula ina ya walanti nkutenga yanu yowonongeka ija kukayikonzaso tikupezeka mu area 47 timapanga free delivery mukatimbira foni zafika kwanu titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu agule wachitelela mutipatse uthenga wanu gwiritsani ntchito njira zophikira ndizotenthetera zasanonga chilengedwe kuti ziphika kuti ziphika utsiko chepa kushasanga kuti ziphika kuti irereze kalango zathu kuti ziphika kuti ziphika kuti irereze kalango zathu kuti irereze moyo mphamvu kuti ziphika kuti ziphika moyo watazi kuti irereze kalango zathu kuti ziphika ulereze kalango zathu kuti ziphika utsiba ng'ono kuti ziphika tsiwo chepa ushasanga kuti ziphika kuti ziphika kuti ilereze kalango zathu kuti ziphika
titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu ndi nthawi yoti olemekezeka athu amene mwachoka kuboma komanso mafumu kuti tikhoza kupita ndi kukaona ndipo ngati pali mafunso awiri atatu tikafunse takulandirani pano tikugulitsa mbaula za smart home zimene zimapangidwa ndi Up Energy agulupu akalimbira 2 mbawulayi tayisilira kwambiri kodi lero munthu atata aguleko akhozoyigula pa mtengo wanji timayigulitsa pa mtengo wa 7.5 ndine maxwell kasengere funso langa nlakuti mbawula izizo ndaziona kuti ndi mbawula zabwino kwambiri kodi sizingatheke kuti mukambirane ndi boma kuti zipereke mbawula izi khomonikhomo mbawulayi mtengo wake weniweni ndi 22000 ndiye kwakukulu boma linachitako kale kusiya pa 7500 kutanthauza kuti boma linakuthandizani kale kwakukulu ndiye kumene kudzakhalanso chiganizo china cha boma kuti kakuthandizeni mu njira yoteremo zikomo kwambiri zikomo kwambiri tifike pa standi nomba 2 ndi standi ino ya 4s ti ndi zipangizo za gasi ubwino wa masilinda awawa mufuna muchokepo mupite pa ulendo pena wake mukhoza kuyenda kamene kakuyika mchikwama bwinobwino kukamasulasula ukafika kumene kuja ndikutulutsa kuyambanso kuphika mukadzati watha gasiyo mudzabwera tidzakuthira nsoni timatenga zaka ino mugwitsa ntchito ine ndine groove village hand pan kapangalika kodi panopa munthu atakhalako ndalama yochepera kuti uthe kuyambako nadzatsiza nthawi ina zimatheka kuno kutabwera tikugulitsa pa mtengo wa promotion 65 kuti aliyense akwanitse kugula katunduyo tindi gasi kalodzadza koma ngati mufuna kuti mudzatigule kanthawi kena tindi mitengo ina komano mitengo inayo timagulitsa pa ngongoleso zimatheka timakhala ndi miyezi mutipatsako ndalama ina yake kenaka ife tikusungani katundu uja mukadzati mwamaliza mudzatenga katundu wanu bwinobwino ine ndine elina tifanuelo limalinifunse munthu wagula ndiyeno gasi wakuthera ndiye mukamuthirira ulere kapena azikagulanso gasiyo gasi ali pa 3740 koma ifeyo kampani kwathu uku tili ndi ka discount katunso malingana ndi makasitomala athu kuti tiwathandize kuti aliyense adzigwiritsa ntchito njira zoteteza chilengedwe nde mubwera mudzathitsa kandu 1 kg kamufuna uthitsa 2 kg kamufuna 3 kg gasi timakuthira malingana ndi ndalama imene muli nayo titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu mu nthawi inoyo anganda mutipatse zochitika za ndi uthenga atitikwiririzana nonse posamala chilengedwe tigwirizane tonse posamala chilengedwe
Atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira maketse atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira kase atekerezane momamala chimbo
Tigwirizane Malawi pophikira mbawula za makono atekerezane momamala chimbo
Tigwirizane Malawi pophikira mbawula za makono
atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira maketse atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira kase atekerezane momamala chimbo
atatu anapita tigwirizana nonse posamala chilengedwe tigwirizane tonse posamala chilengedwe
atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira maketse atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira kase atekerezane momamala chimbo
Tigwirizane Malawi pophikira mbawula za makono Tigwirizane momamala chimbo Tigwirizane Malawi pophikira mbawula za makono
atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira maketse atekerezane momamala chimbo atizikira mbaula atizikira kase atekerezane momamala chimbo
atatu namba anapi tigwirizane tonse posamala chilengedwe tigwirizane tonse posamala chilengedwe
atekerezane momamala chimbo
mbaula achizikira maketsi achizikira mbokomolachimoha achizikira mbaula achizikira kasi achizikwirizane mbokomolachimoha tikwirizane malawi popikira mbaula zamakono tikwirizane mbokomolachimoha tikwirizane malawi popikira mbaula zamakono tikwirizane mbokomolachimoha achizikira mbaula achizikira maketsi achizikwirizane mbokomolachimoha achizikira mbaula achizikira kasi achizikwirizane mbokomolachimoha titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu anganda tsopano kuchokera m'mudzi mwa mvuko kutisangalatsa komanso kutiphunzitsa kuti kugwiritsa ntchito zipangizo zimene makampani akuonetsa ngati gasi ndi mbaula ya smart home ndi njira yodalirika yoteteza chilengedwe ayamba kuchita chidwi ndi njira zamakonozi ndi mafumu athu ndiye ngati iwo akopeka ndiye kuti tonse titsatire ulangizi wawo development broadcasting unit yakonza chionetsero poyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy m'malo mwa mgwirizano wa mabungwe a oxfam sepa ndi sisonec ndi thandizo lochokera ku european union kuno kwa angwangwa mfumu yayikulu kabudula m'boma la lilongwe inetu ndisapoletse moto akutsogolera ndi abosco lemisoni akulu pitirizani ntchito yanu tiafuse adza asewelo ochokera kwa chiputu kuti atiphunzitse atidziwitse za zipangizo zimenezi kuti tisamale chilengedwe titeteze chilengedwe mayi bambo ntchito inakula aa zitsa zonse chamunda muchanazula zonse Eh.
ntchito inakula bambo ndimafuna ndikutsanzikeni ndifuna ndipite ku msonkhano wa zambaula iwe makambiri chawa bambo ukundiwuza kuti ufuna upite kuchani ndifuna ndipite ku msonkhano wa zambaula zomwe zikutithandiza ife kuti tiziphika mwachidule kutenthetseraponso zinthu kwabweranso gasi ndimamva Eh.
pa maikrofoni Ah.
omalankhula Ah.
koma zoti tengendamayanga kuti ukhoza kumbaula kumako singatheke ndangorengekoya chepa atu baba ntchito zanga ni zambiri nangorengeko 7 in 5 ayayaya mwalakwitsa mwalakwitsa zedi bambo ndamemepa tsiretu Ah, ah.
chilunga muchake patsiretu ndina njanja ine Ah, bambo patsiretu sine munthu amasawera inu bambo ayayaya zinthu zati zitithandize ife romwe nkhuni isi zimalowa zambiri komanso ine maso ajamawowa ni utsi lero lisatha iwe ndakuza kundamunipatsa ine ntchito anikuweza pano awakubwera nandana acheya amenewa acheya achani acheya a vdc wawa bambo eh acheya vdc eh fikani acheya fikani wawa bambo eh nkhani ndiuzatenga akazi anu kutenga akazi anga ineyo tupita kusonkhanotu kwa angwangu eh ndaiwe ukachoke uko kwani ndikatenga akazi yako sadakutsanzikeni ine sindikuzidziwa tu zambaula zimezo ni zanu inu muchokera kumunda ine ndimaotcha makala ndi ntchito zangu kodi tusakuletsa kotcha makala koma inu amayi kwatiranani ndiyawo ah bambo zinthu izi ndi zabwinobwino timbaulayo tiziphika bwino naleko wananga makala leloli oho thumba limodzi niziphika miyezi itatu ndi mafumu ali kuti panafunika ine ntafusa mafumuwo ngati akuzidziwa bwinobwino zambaula programu mafumu akuidziwa inu tadala ni mabungu anje amene alubwetsa zimene pali zikumao oxfam sisaneti ndisepa paliso gasi wotchipa mtengo inu nkhani imene yabwera kuno kwathu kwa angwangu ndi njira yabwino mwamva magwiritsidwe ntchito ya gasi eh sikumayenda bwanji kumbali ya gasi gasi tuyu atakutherani akugulitsa bambo ehe nkhani ndiyoti ndikusintha dera ndi zinthu kugwiritsa ntchito zamakono Ehe.
mwamva kuphikira Eya.
chifika olozi psipsizwe mwezi maolo imene mutha kuphikira kutenthetsera zinthu mutanthauza kuti tinkhuni ukhozi umayika pang'ono osati zambiri ayi kuphikira muphikira simatikuyi eh kuyikapo madzi oti neni Zonsezonse zitheka.
makalako omwewo chabwino eh ine ndatenga amayiwa inu amayiwa simwatenga kaya ine ndatenga simwatenga chifukwa cha ndalamayi ah ah, bambo ah bambo bambo nkhani iyi ya maphikidwe amakono amakonoyi ndiye ife azi bambo ehe tenge kwa mbali tisangowalekelera amayi okha Ah, ah.
chifukwa zina zimene timakangana akuphika mochedwa Ehe.
mafumu pauleza ayenera agule gasi uyu agule gasi akatha tikamtenga kuti winayo gasi tu atatha mmakangosintha chimphikacho akakupasani china pa mtengo womvelerapo ndiye mbawula yomwe tili pa mtengo wanji mbawula ndi 7500 kwina akuboma latithandiza apapati kuseva chilengedwe ine ndikhana mkulu limodzi chabwino tipita limodzi kumeneko chabwino ehe titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutentheretsera zinthu tiwafunse aza a forest kuti akhoza kutilankhula ine ndine hafule phiri anthu akuzuladzitsa kapena mitengo kuti sikupha mitengoyo zobwerazi nzamakono zamasuku ano chifukwa kalekale zizi kunalibe ndete ntiyesetse tikhale nazo ngati ndalama tili nazo tigule zimene zizi zikoma kwambiri titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutentheretsera zinthu akungwangwa kwaya tigwiritse ntchito njira zophikira ndizotenthetela zofononga chilengedwe kuti tindule amalawirose kuti tikale chimoyo wachasi tigwiritse ntchito njira zophikira ndizotenthetela zosononga chilengedwe kuti tindule amalawirose kuti tikale chimoyo wachasi
Tigwiritse ntchito njira zamakono sokudzakulu tigwiritse ntchito njira zamakono sokudzakulu tigwiritse ntchito njira zamakono mapinga pazochitika sokudzakulu tigwiritse ntchito njira zamakono mapinga pazochitika sokudzakulu tigwiritse ntchito pachilizo paukali pamasoba ufu tigwiritse ntchomolilo pachilizo paukali pamasoba ufu tigwiritse ntchito njira zamakono mapinga pazochitika sokudzakulu tigwiritse ntchito njira zamakono mapinga pazochitika sokudzakulu tigwiritse ntchito njira zamakono sokudzakulu tigwiritse ntchito njira zamakono tiphikire magetsi mbaula ndi gasi kuti titeteze nkhalango zathu tako ndi umoyo amalawidelo maiko mabungwe lero lino tedwazeluyawo imene chilengedwe chaonongekela inu inu mafumu amaindiya bamotose tilenge mbali bolerezo chilengedwe chathu maiko mabungwe lero lino tedwazeluyawo imene chilengedwe chaonongekela inu inu mafumu amaindiya bambotose tilenge mbali bolerezo chilengedwe chathu
titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu mu nthawi ino asisoneki ifeyo asisoneki tifuna tikulimbikitseni kuti muzigwiritsa ntchito njira zamakono zambwezera monga gasi mbawula zamakono kuti tisamale chilengedwe mbawula zimenezi zimagwiritsa ntchito makala ochepa tikatero nde kuti tithananso ndi zinthu zina zomwe zimabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo zikomo kwambiri zikomo kwambiri amenewo anali olemekezeka athu kuchokera ku sisoneki titeteze chilengedwe ndi njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu achisamba
Pigre, pigre, pigre, pigre, pigre, pigre, pigre, pigre, pigre, pigre,
tsopano tifunsenso afumu aja anatilandira pa malo ano ndiye kumapetoku tiwafunse afumu aja kuti akhoza kutilankhula zikomo kwambiri tithokoze kwambiri makulupuwa kuno komanso mafumu onse ndi anthu onse akuthokozani kuti kabwerabwerani kuno pirizani kugwira ntchito yanu mokadaulo mmene mwachitira zikomo kwambiri mfumu soko mudzi muno mwa angwangwa mfumu yayikulu kabudula mboma la lilongwe atseka chionetsero cha zipangizo za makono zophikira ndi zotenthesera zinthu zosawononga chilengedwe nawa mayina a anthu omwe achita mphumi poyankha mafunso awa paja funso tinati kodi ndi mavuto anji omwe amabwera chifukwa chosagwiritsa ntchito njira zamakono zosawononga chilengedwe pophika ndi kutenthesa zinthu mayankho amene timayembekezera ndi kulimbikitsa kukokoloka kwa mthaka kuyika pa chiopsezo moyo wa anthu ophikawo kamba ka utsi komanso kusakaza nkhalango ndipo omwe achita mphumi ndi a innocent chilongo kuzomba a jones ndini ku phalombe a haiton mazunda ku ekwendeni ku mzimba a patuma jamison ku kawale ku lilongwe a praise chiwomba ku blantyre a victor castom ku blantyre a francisco fulao ku blantyre komanso a gidoms a charles mulamba ndi a smart masaya inutu mulandira mayunitsi a foni a ndalama zokwana 1000 kwacha inetu masiku ano ndi malota chitetezo mbaula gasi stoves ndi smart home mbaula chifukwa ine uthenga woteteza chilengedwe ndi zipangizo zamakono zophikira ndi zotenthesera zinthu ndimaumvetsa ndipo ndimautsatira anakonza chionetserochi ndi a development broadcasting unit poyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy malo mwa mgwirizano wa mabungwe a oxfam sepa gsisonec ndi thandizo lochokera ku european union ndine frank
teteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndine Ndiye, ndiye, ae, ae, ife, ife, chilengedwe ndichisamale